omo get this guy why just get this guy number omo we need to we need to knack maga this guy eh make maybe we call am eh. eh. Hello. Hello, who is this? It, it's your friend, your friend from London, your friend from London. Ah, which of them? Because I get many friends for London. Oh, come on, guess, guess, guess. Um, Chinedu. E, exactly, Chinedu, Chinedu. Hey. Eh, Chinedu, how far now? What's up? Other side. Oh, my brother. <laughs> you know, we are hustling to make some dollars so that um, I can send to you and you can also send to me. So how is Lagos? Oh boy, Nigeria deal. o. Oh. oh boy, Chinedu, I no know wetin dey happen to una family now. It's like they on una family. As I dey talk to you now, last two weeks I see your mama for road. She dey waka like who wonder. I believe say by now sef she go don die as i dey talk to you now sef your papa everywhere wey for last week oh boy the roof comot knack your papa for leg dem carry am go igbobi oh boy dem talk say dem no fit do anything for your papa because your papa get diabetes join. what. as i dey talk to you now chinedu the one wey dey pay me say that your brother wey dey smoke go follow bad boy smoke im head knock as i dey talk to you now e dey psychiatric home oh, nothing dem fit do about am e fit die for there sef. Eh? the one wey they pay me your brother chidi chidi hey chidi go where they dey bury people He go drink o na they knock and jazz as i they talk to you now your brother don't run mental. jesus. the one wey they pay me by your sister your sister amina amina go come comot belle for hospital as i they talk to you so as he come comot the belle na there e dey die o. no no no no no no no no no no no no I, no. All these things you have said, it will never happen to my family in Jesus' name. It don't happen to your family already now. I am not Chinedu. No, no. No, no, na Chinedu be na Chinedu na na Chinedu. It don't happen to your family already. No, please. I, I'm a 419, please. I'm not in London. I'm in Surulere. You know, it's everything. You know, be Chine, you be Chinedu. Uh, true to God. No, no. I, I wanted to be Chinedu before, but with all the things you have said, I don't. No, God forbid. It cannot be me. No, no, no. I'm, I'm in Surulere. I'm not Chinedu. My name is Ibuku Chibuzo. Take your courses back. God forbid. I, idiot. If for day them are born your credit night, you define who you go knock maga, you no go go find work fool. Thank you. <laughs>